sagalee misraachooti
sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti
gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu araarrii fi ayyaanni waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoorraa isiniif dhiyeessina isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra.
har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu waaqshumaa tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana daaqaa bantiiti amma gara waaqshumaattan isin dabarsa.
amma yeroo kana raadiyoo keessan banattanii karaarra deemaa utuu jirtanii hojiirras utuu jirtanii akkasumas boqonnaarra kan jirtan hundumaa waaqayyoo sagalee isaa isinitti dubbata jennee abdanna kanaaf nuyi gama keenyaan qo'annaa kutaa har'aa isiniif qopheessine qabannee dhiyaanneerraa faarfannaa garaa garaas qabna egaan waaqayyoo kana keessaan immoo nutti dubbataan amantii keenya kanaaf waliin taane hanga xumuraatti turre jennee sin hafeera.
kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettiirraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna marsaneettiin keenya t t b t w r org oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
waaqayyoon dursinee kadhannaa yaa waaqayyo abbaa maqaa ilma kee yesus kiristoosiin guddaas galateeffannaa ati jireenya keenyatti tolteetta nuuf taateetta yesus situ nuuf mijatees yaa galatu jireenya keenyaaf taateetta ati ulfaadhu si argachuun keenya yaa waaqayyo si keessa dhokachuun keenya nuuf mijate guddaas galateeffannaa. gooftaa yesus akka garaa keetii akka siif taanu nama ati barbaaddu akka taanuuf ati nu gargaari karaa sagalee har'a nutti dhageenyu waaqayyo nutti dubbadhu jireenya keenyaaf kan ta'u nuuf hambisi egaan si eeggannaa nutti dubbadhu maqaa ilma kee yesus kiristoos jettee aameen.
jaalaleeko yaa jaalaleeko yaa jaalaleeko gaddeebii barbaadde gonfooti qadaadde lafan finaana dhaabde ulfaatu lafan finaana dhaabde ulfaatu lafan finaana dhaabde ulfaatu lafan finaana dhaabde ulfaatu maqaan kee akkananitti nama qabaaneessa fooliin kee urgooftuu. Siinja jadda siin lallisa ililcheetan si faarsa baakoo ililcheetan si faarsa yesuus ililcheetan si faarsa michuukoo ililcheetan si faarsa rayyoo. keessatti dhibee namaa dhoosaa rakkise. Koomee qabaan gafooma dhaalee bamaalee kan hambise. Haana nama kanaaf waaqa koof cabsiite dhabbee. Lafa Abirahaamiif galtee narratti qabachiif jakkabbee. Yaa jaalallee ko yaa jaalallee ko yaa jaalallee ko. jaalaleeko yaa jaalaleeko yaa jaalaleeko yaa jaalaleeko yaa jaalaleeko gaddeebi barbaadde gonfooti qadaadde lafa ulfinaana dhaabde ulfaatu lafa ulfinaana dhaabde ulfaatu lafa ulfinaana dhaabde ulfaatu lafa ulfinaana dhaabde. kan jakkannanitti nama qabbaneessa horiin kee urgooftuun arrocha labayeessa siin jajadha siin lellisa ililcheetan si faarsa bakoo ililcheetan si faarsa yesus ililcheetan si faarsa michuukoo ililcheetan si faarsa ardayyoo.
faarfannaa amma dhageenyee faarfannaa obboleessa keenyaa baataa gammachuu waaqayyo haa eebbisu jenna waaqayyos faarfannichaaf ulfina argatu faarfannaa kana kan nuuf kennee dhiyeenya kana gabaarra kan oolche maxxansee mana faarfannaa dibooraa finfinnee asuma goojjan barandaatti kan argamudha waaqayyo isaan haa eebbisu jenna warra kennaa kan nuuf kenne egaa dhaggeeffattootaa kanatti aansinee immoo qo'annaa keenya isa darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiisa. Qo'annaan keenya darbe kan eegalee kakuu waaqayyo Abrahaamii fi galeedha. Maqaa isaa jijjiiree Abrahaam irraa gara Abrahaamitti erga jijjiiree booddee kakuu isaaf galee ilaaluun keenya ni yaadatama. Ati sonaan baay'iftee akka hortu nan godhaa jedhee waaqayyo Abrahaamiin maqaa isaa erga jijjiiree booddee ati abbaa saba baay'ee taataa ittiin jedhee. Isa kana immoo kakuu kana siif galuu kootiif immoo mallattoon siif kenna jedhee kanaafi dhiirri mana kee keessa jiru kan sirraa dhalatanii fi kan horii keetiin bitamanii mana kee keessa jiran hundinuu dhagna haa qabatanii mallattoon kun isaaniifis ni ta'a sii fi si booddeedhaan kan dhufan sanyii kee hundumaatiif mallattoon kun kennamuun isa eebbi kun isaaniifis akka ta'uudha jedhe kana malee kan nuti ilaalle waaqayyo maqaa saaraayi geeddaree saaraa jedhee waamuudhaanii ilma akka isheen deessus itti muusaa ilaallee jirra haadha saba baay'ee akka isheen taatu nutti dubbate yookaan waliin ilaallee akka jirru ni yaadattu jedheetan yaada kanaaf egaa eebba ishee irratti kan nuti dhaabne maqaan ishee jijjiirame saaraa ta'uu isaa fi ilma akka deessu ilaallee waliin dubbifne turre har'a iddoo dhaabneetti itti fufna hanga xumuraatti waliin haa turru seera uumamaa boqonnaa kudha torba lakkoofsa kudha saddeetirraa dubbifna. Abrahaamis waaqayyoon Ishmaa'eel illee utuu fuula kee dura jiraachuu danda'e ni ga'a ture jedhe. Waaqayyo maal ittiin jedhe siin abbaa saba baay'een si godha yeroo inni jedhetti Ishmaa'eel utuu fuula kee dura jiraate inni hin ga'a ture jedhe. Abrahaami waa'ee mucaasaa waa'ee Ishmaa'eel yaaduun isaa walitti dhufeenyii fi jaalala abbaanii fi ilmi qabanii nu agarsiisa. Akka abbaatti jaalalanni ilma isaatiif Ishmaa'eeliif qabu agarsiisa. Yeroo sanatti Yisaaqi waan hin dhalatin jiruu fi Ishmaa'eel utuu fuula kee dura jiraate jedhee gaafate. Qo'annaa keenya gara fuula duraa keessatti akkuma ilaallu. Ishmaa'eel mana Abrahaamii ba'ee yommuu deeme nama waggaa kudha afurii ture. Abrahaamii kana booddee Ishmaa'eeliin kan arge natti hin fakkaatu. Baay'ee garaa nama raasa. Haa ta'u malee Abrahaamii mucaa isaa Ishmaa'eeliin ni jaallata ture. Abrahaamiifis gadda guddaa ture mucaan kun manaa deemuun isaa. Abrahaam aggaariin biyya Gibxii keessaa fiduun isaa. baay'ee gadda isaatti uumeera jechuudha. Ishee biyya Masirii fiduun isaa egaa waan gadda isatti fidee natti fakkaata. Abrahaami aggaarirraa mucaa godhachuun isaa cubbuu guddaadha. Haala kana irraanis kan ka'e biyya lafaarratti rakkinnii fi qoramsi guddaan har'a saba qomoo lama gidduu jira. Warra qomoo Ishmaa'eelii fi warra Yisaaq gidduu Cubbuun salphaa miti firoota koo cubbuu akka salphaatti kan ilaallu yoo taane dogongorreerra. Booddeen isaa qoramsa guddaa qaba. Booddeen cubbuu jechuudha. Phaawulos warra Galaatiyaan waaqayyoon kan itti gahisan mitiyoo hin gowwaminaa namni waanuma facaase ni galfata jedheetu isaanitti dubbata. Waaqayyo kan itti gahisan mitiyoo hin gowwaminaa. Seera uumamaa boqonnaa kudha torba lakkoofsa kudha sagalii irra isa jiru immoo nan dubbisa lakkoofsa kudha sagal. Waaqayyo immoo deebisee waa'uu haadha manaa kee saaraatu ilma siif da'a malee atis maqaa isaa Yisaaq jettee ni moggaafta ani kakuu koo akka kakuu isa booddeedhaan sanyii isaatii fi bara baraan jiraatutti isaa wajjin nan jabeessaa jedha. Abrahaam utuu ilmi koo Ishmaa'eel fuula kee dura jiraate yeroo inni jedhu lakkii isa saaraan deessu malee Ishmaa'eel ejjen miti kakuun koo ittiin jedhe karaa gara biraa Waaqayyo Abrahaamitti yommuu dubbatu lakkii ani kakuun koo Ishmaa'eelii wajjin miti garuu kakuun koo inni dhaabbataan yookaan inni hin sochoon yishaaqee wajjin malee jedhee yommuu inni itti dubbatu argina tarii namoonni baay'een haadha manaa lamaa ol fuudhanii kitaaba qulqulluu keessatti waan arginuu fi kun waaqayyo biraa eeyyamameera qajeelaadhasii jennaa jirra taa lakkisaan dogongorinaa kun qajeelaa miti kitaabni qulqulluun karaa kamiin iyyuu haadha manaa tokko ol warra fuudhaniin qajeelaa akka hin taane cimsee nu hubachiisa yookaan nutti mul'isa. kanatti aansinee kan nuti ilaallu ishmaa'eelis saba guddaa akka ta'u abdiin kennamuufii isaa ilaalla seera uumamaa boqonnaa kudha torbaan lakkoofsa digdamaa fi digdamii tokko irra isa jiru nan dubbisa. waa'ee Ishmaa'eeliif immoo ani siif dhaga'eera kunoo isa nan eebbisa akka inni horu sonaanis akka inni baay'atu nan godha inni gurguddoota biyya kudha lamaa fi abbaa ni ta'a isas saba guddaa nan godha kakuu koo garuu yisaaqi isa saaraanii bara eger yoowwana siif deessu wajjinii nan jabeessaa jedhe itti dubbate ergamaan kun. Abrahaam garuu akka inni Ishmaa'eeliin eebbisu yookaan kakuu wajjin galu yaadee ture waaqayyo kakuu isaa ni eegaa ni kabajas waan raawwachuudhaa fi kakuu gale immoo yeroo isaatti ni raawwata waaqayyo akka Yisaaqi dhalatu utuu inni hin dhalatin dura waaqayyo dubbateera gara fuula duraattis qomoon isaa akka baay'atu abdachiiseera. akkasumas yisaaqi waggaa dhufuu keessa akka dhalatu waaqayyo abrahaamitti dubbateera seera uumamaa boqonnaa kudha torba lakkoofsa digdamii lama irratti immoo waaqayyo erga abrahaamii wajjin dubbatee raawwate booddee isa biraa ol sokkee jedha karaa gara biraa waaqayyo abrahaamiin ati cal jedhi ani waantan godhu yookaan waantan raawwadhu nan raawwadha waan jedhe fakkaata egaan yaa firoota koo har'a yeroo kana kan na dhaga'aa jirtanii asirratti wanti nuyi hubachuu qabnu inni guddaanii jireenya kadhannaa keenyaa keessatti fuula waaqayyootti yommuu dhiyaannu yaa waaqayyo ati waan jaalala keetii raawwadhu jennee kadhachuu nu barbaachisa waaqayyo abbaan keenya akkuma kadhata keenya dhaga'ee deebii nuuf kennu yeroo tokko tokko immoo nu jalaa didee waan kadhanne nu dhowwataa. Waaqayyo waan jaalala isaa malee waan nuyi kadhanne waan nuyi jaallannu hundumaa nuuf hin kennu. Wanta bor nu hin gargaarre wanta bor ofii isaatii itti hin galateeffamne nuuf hin kennu Waaqayyo. Abrahaami waa'ee Ishmaa'eelii fi Waaqayyoon kadhatee ture garuu kakuunii Waaqayyoo Yisaaqii wajjinii ta'ee fi yookaan wajjin ta'e malee kadhata Abrahaam Waaqayyo dhaga'ee Ismaa'eelii wajjin hin goone. Har'a namoonni baay'een kadhata Waaqayyoo hin dhageenye baay'ee kadhatu. Kanaaf har'a Waaqayyoon yommuu kadhannu kadhannaan keenya sun akka inni Waaqayyoon gammachiisuu fi ulfina Waaqayyoo kan mul'isu ta'uu isaa beeknee kadhachuu qabna malee fedha foon keenyaa irratti duwwaa hundoofnee yoo kadhanne kadhannaan keenya suni nuuf hin dhaga'amu jechuun ni danda'ama. kanatti fufnee seera uumamaa boqonnaa kudha torba lakkoofsa digdamii sadiitii hanga digdamii torbaatti isa jiru walii wajjin ilaalla. Abrahaam immoo ilma isaa Ishmaa'eeliin hojjettoota mana isaa keessatti dhalatan hundumaa warra horii isaatiin bitaman hundumaas namoota mana isaa keessa jiran keessaa dhiira kan ta'e hundumaa fuudhee gaafasuma akkuma Waaqayyo isaan jedhetti gogaa isa foon isaanii haguuge dhagna qabe Abrahaamii gogaa isa foon isaa haguuge yeroo dhagna qabate nama waggaa sagaltamii sagalii ture. Ishmaa'eel ilmi Abrahaami gogaa isa foon isaa haguuge yeroo dhagna qabate nama waggaa kudha sadii ture. Gaafasuma Abrahaamii fi ilmi isaa Ishmaa'eel dhagna qabatanii. Akkasumas namoonni mana isaa jiran warri mana isaatti dhalatan warri orma irraa horiidhaanii bitamanis isaa wajjin dhagna qabatanii jedha. Akkuma Waaqayyo isatti dubbatetti Abrahaam egaa kakuu Waaqayyoo isaaf kakate amane godhisa jedhame gochuu isaa ilaalla. Dhagna qabaanii mallattoo kakuu Waaqayyo Abrahaamii wajjin galeedha jenneerra. Tarii asirratti namoonni tokko tokko Ishmaa'eelis dhagna qabateera miti. Waaqayyos Ishmaa'eeliin sin baay'isa saba guddaas sin godha jedhee itti dubbateera miti. Kanaaf Waaqayyo maaliif kakuu isaa Ishmaa'eelii wajjin hin galle jedhanii gaafachuu ni danda'u ta'a. Waaqayyo abbaan keenya kan inni kakuu sagalee isaa wajjin galuu barbaade yookaan kan inni wajjin dhaabuu barbaade garuu isa abdachiise Yisaaqii wajjin malee Ismaa'eel isa fedha isaa duuba fedha Waaqayyo duuba dhalate wajjin miti. Ismaa'eel akka fedha foonitti dhalate. Yisaaq garuu akka fedha hafuuraatti. Kanaafiyyuu Ismaa'eel abbaa saba Waaqayyoo ta'ee kan waamamu miti jechuudha. Abbaa saba Waaqayyoo ta'ee waamamuu hin danda'u ture. Masihiinis hidda Ishmaa'eel keessaa akka hin argamneedha kanarraa kan nuti hubachuu dandeenyu. Egaa kanumaanan gara boqonnaa kudha saddeetitti immoo isin ceessisa. Seera uumamaa boqonnaa kudha saddeet kitaaba kakuu haaraa bira geessanii hanga dubbiftanii hubattanitti seera uumamaa boqonnaa kudha saddeetiif kudha sagal maaliif as keessa akka inni seene yookaan gale utuu hin dinqifatinii hin haftanii. Boqonnaan kun lamaan boqonnaan kudha saddeetiif kudha sagal waa'ee seenaa Abrahaam waan dubbatu hin fakkaatu. Waa'ee Sodoomii fi Gomoraa dubbatu lamaan saayyuu. boqonnaan kudha saddeeti waaqayyo waa'ee badiisa sodoomiif gomoraa waaqayyo abrahaamitti dubbatee abrahaam immoo magaalaa sana keessa warra jiraatanii fi akka kadhate kan keessatti arginuudha boqonnaan kun egaa boqonnaa dheeraadha jechuudha boqonnaan kudha saddeeti yeroo seenaa isaa ilaallu abrahaam kan eebbifamee fi waaqayyo wajjinis walitti dhufeenya gaarii kan qabu jireenya kiristiyaanummaafis fakkeenya gaarii kan qabudha. Garuu boqonnaa kudha sagal keessatti biyya looxi jiraatu sodoomiif gamoraa keessa jireenya manca'e ilaalla jechuudha. Boqonnaa kudha sagal keessatti har'as inni kun lamaan jechuunis kiristaanota jireenya eebbaa jiraatanii fi jireenya manca'aa jiraatan argina biyya lafaa irratti yommuu kiristaanonni tokko tokko jireenya isaanii balaadhaa fi dabarsanii kennan ni argamu har'a biyya lafaa irratti isaan guutummaatti fedha waaqayyoon keessaa ba'anii akka fedha isaaniitti warra deddeebi'aniidha haa ta'u iyyuu malee kiristaanonni akkasii kun guutummaatti fayyina keessaa ba'aniiru jechuu hin dandeenyu. Phaawulos waa'ee jarreen kanaa ilaalchisee amantiin amantoota akka ibiddaan qoramee ilaalamu dubbata. Qorontoos isa duraa boqonnaa sadii lakkoobsa kudha shan irratti akkas jedha. Qorontoos isa duraa boqonnaa sadii lakkoobsa kudha shan irratti hojiin namichaa yoo duraa gubate garuu inni gatii isaa ni dhabaa. Haa ta'u iyyuu malee ofii isaatii akka nama ibidda keessaa ba'utti ni oolaa jedha. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu Waaqayyo Abrahaamitti mul'atee dhala akka kennuuf kakuu isaa irra deebi'ee jabeessuufii isaa ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa kudha saddeet lakkoobsa tokko irratti akkas jedha. Abrahaam yeroo saafaa balbala dunkaana isaa dura taa'ee utuu jiru Waaqayyo qilxuu Maamiree biratti isatti ni mul'ate jedha. Abrahaamii jedhaa itti fufee lakkoobsa lama yoo dubbifne Abrahaam ol ilaalee namoonni sadii isa dura dhaabachuu isaanii arge. Akkuma isaan argeen balbala dunkaanichaa duraa ka'ee isaan simachuudhaaf itti fiigee hamma lafa ga'utti ni qomma'ee jedha. Mee akkaataa simannaa Abrahaam kanaa hanga tokko haa ilaallu. Abrahaam keessummoota simachuudhaaf nama baay'ee dhama'u ta'uu isaa hubanna kutaa kanarraa. Abrahaam keessummoota ni jaallata jechuudha. Kanaaf iddoo taa'uu ka'ee dhaqee gombifamee fi hamma milla isaaniitti kufee lafa ga'utti gadi jedhe. Mee boqonnaa kudha saddeet seera uumaa boqonnaa kudha saddeet lakkoofsa sadii fi afur immoo nan dubbisaa. Isa tokkoonis gooftaan koo ani si duratti faara tolaadhaan ilaalameera yoon ta'e ana garbicha kee bira hin darbin mee bishaan xinnoo isiniif haa fidanii miilla dhiqadhaatii. muka kana jalatti aara galfadhaa jedhee gaafata Abrahaam. Bara har'a kana miilla keessummaadhaaf dhiquun tarii waan haaraa nutti ta'uu ni danda'a ta'a. Garuu bara durii keessa abbootiin keenya amaleeffannaa kana qabu turanii. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis miilla bartoota isaa akka inni dhiqe ni yaadanna. inni kana raawwachuu isaatiin dhoksaa hafuuraa gadi fagoo raawwatee fakkeenya gaarii nuuf ta'eera. Yeroo sanatti Abrahaam egaa yeroo keessummoonni kun dhufanitti jechuudha. Yeroo sanatti Abrahaam keessummoota gara mana isaa dhufan kana yommuu miilla isaaniif dhiquuf gaafatu argina. Egaan bara sana keessummaan tokko ulfinaan keessummeeffamuun isaa kan ittiin beekamu keessaa tokko. Qophee itti baasanii miilla dhiquudha. Har'a garuu faallaa isaatu raawwatamaa jira. Haa ta'u iyyuu malee Abrahaam keessummoota gara mana isaa dhufan kanaaf hammam akka inni dhimmee fi akka inni oo'ee fi kan nuyi hubannu gaaddisaa mukaa jala teessisee qophee isaanii baasanii akka isaan miilla dhiqatanii fi afeeruun isaa. nama keessummaa jaallatu ta'uu isaa nu hubachiisa. Kanatti fufne immoo seera uumamaa boqonnaa kudha saddeet lakkoobsa shaniitii hanga saddeetiitti isa jiru walii wajjin dubbifna. Tole jettanii gara ana garbicha keessanitti erga gortanii dadhabbii akka baatanii fi buddeena cabaa tokko isiniif nan fida. Isa booddee darbuu ni dandeessuu jedhe isaanis akkuma jette godhii jedhan. yommus Abrahaam ariitiidhaan gara dunkaana isa Saaraan keessa jirtu dhaqee dafiitii daakuu ba'eessa qodaa safaraa sadii sukkuumii bixxillee tolchii jedhe. Ofii immoo gara lafa saawwan jiranitti fiigee dibicha ba'eessa foon isaa laafu tokko fuudhee dargaggeessa tokkotti kenne. Innis harka o'ee ni qopheesse. Abrahaamis itittuu fi aannan foon dibichaa isa qopheesse sanas geessee isaaniif dhiyeesse isaanis ni nyaatanii inni garuu dhaabatee mukicha jalatti isaaniif ni ergama ture jedha. Kanarraati waan guddaa baruu dandeenya jedhee yaada haala har'a keessa jirru. Abrahaam haala gaariidhaan yommuu inni keessummoota sana simatee keessummeessu argina. Abrahaam keessummoota sana dhangaa gaarii qopheessee dhiyeessee fi keessummoonni sunis dhangaa inni qopheesse sana gammadanii fudhatanii keessummoonni kun namoota akkasumaanii utuun ta'in ergamoota waaqarraati. Abrahaam garuu isa kana hin beekne sagaleen waaqayyoo kan inni jedhu waa'ee kanaa. Ibroota boqonnaa kudha sadii lakkoofsa lamarratti Ibroota boqonnaa kudha sadii lakkoofsa lamarratti keessummoota simachuu hin dagatinaa karaa kanaa namoonni utuu hin beekin ergamoota waaqayyo simataniiru jedha. Abrahaam utuu hin beekin ergamoota waaqayyo simate gaamana isaatti inni keessummootuma biyya lafaa itti fakkaatee ture. Seera uumamaa boqonnaa kudha saddeet lakkoofsa sagal irratti immoo akka jedha. Abrahaam garuu utuu hin beekin keessummoota ergamoota waaqayyoo simatee keessummeesseera. yeroo sanatti isaan saaraan haati manaa kee eessa jirti jedhanii isa gaafatanii innis achi dunkaana keessa jirti jedhee deebiseefi jedha bara sana keessa keessummoonni dhiiraa yemmuu dhufanii warri dubartootaa ba'anii akka isaan keessumsiisanii fi aadaan isaaniif hin eeyyamu ture har'as taanaan aadaan kun naannoo giddu galeessa bahaatti ni mul'ata haa ta'u iyyuu malee keessummoonni mana abrahaam dhufan kun saaraa waliin haasa'uu barbaadanii boqonnaa kudha saddeet seera uumaa boqonnaa kudha saddeet lakkoofsa kudhan irratti immoo akkas jedha gooftichi bara eegariyyoowwana deebi'ee gara kee nan dhufa saaraan haati manaa kee ilma godhattee na eegdi jedhe saaraanis karaa balbala dunkaana isa dugda abrahaam duubaan jiru ni dhaggeeffatti turte jedha achi dhaabattee dhaggeeffatti turte wanta jedhamaa jiru wanta isaan haasa'anii saaraan haasaa namoota yookaan keessummoota mana duuba dhaabattee gurra itti qabde ni dhaggeeffatti turte gara dhumaatti garuu lamaan isaanii saaraanis abrahaamis ergaa itti himame sana yookaan ergaa isaaniif darbe sana akka keessummaatti ilaaluu jalqabanii attamitti ta'uu danda'a kun umriin keenya deemeera dulloomneerra jedhanii haala jireenya isaanii ilaalanii ergaa sagalee waaqayyoo kana amananii fudhachuu dadhaban yeroodhaafi seera uumaa boqonnaa kudha saddeet lakkoofsa kudha tokkoo fi kudha lama yeroo dubbifnu immoo abrahaamii fi saaraanii lafa guuraniiru garaa dhukkubbiin dubartiitti dhufus saaraa irraa citeera kanaaf saaraanii garaa ishee keessatti seeqxee ergan dulloomee dadhabe abbaa manaa koo bira ga'u iyyuu nan hawwaare abbaan manaa koos lafa guureera mitiiree jettee jedha gaaffiin kun gaaffii saaraa ture dhugumaan ani amma dhala godhachuu nan danda'a jettee itti kofalte kolfi ishee kun kolfa qoosaati malee dhugumaan kolfa lapheerraa madde miti baay'een keenya har'a haaluma kana fakkaatu keessa jiraannee amaleeffanneerra ta'a. Waaqayyoon eeggannee tarii waan yeroon isaa darbe yoo nutti fakkaate iyyuu inni yeroo isaatti mul'ate hamma nuyi eeggannee olitti raawwatee guddaa nu dinqisiisuu fi hamma nuyi afaan qabannutti wanta guddaa raawwachuu ni danda'a Waaqayyo. Waan nuti eegne olitti gochuu danda'a. Saaraan waan isheen bara dheeraa eeggachaa turte yommuu ergamaan kun akkuma tasaatti dhufee itti dubbatu. humna ishee gararraa ta'e waan amanuu hin dandeenyetti ta'e akka qoosaatti yookaan akka baacootti kofalte kun egaa waan nama dinqisiisuudha egaa dhaggeeffattoota deebii ergamaan kun kolfa saaraatiif deebise immoo sagantaa keenyatti aanu keessatti qabannee dhiyaanna kanarraa garuu asuma irratti xumurree faarfannaa obboleettii keenya habaaboo asaffaa isna feerree nagaatti kan isiniin jennu waaqayyo isin haa eebbisu.
waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa kadhannaadhaanis nu gargaara teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa kudha sadii jaatamii ja'a finfinnee jedha nuuf barreessaa nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa tokkoo tokkoo sadii digdamii tokkoo duwwaa tokkoo soddomii afur yeroo hundumaa sa'atii hojiitti nuuf bilbilaa nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.